iyi ni radiyo ijwi rya amerika ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubu ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga muri studio indwi muri kumwe na ohiyani itangishaka na frederic nkundikije tugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga cyerekeye amagara y'abantu ariko mbere yaho reka mugenzi wacu abashikirize amakuru avugwa mu burundi muri iki gihe urakoze Oriana mwiriwe neza nshuti mwese muteramanye ni radio ijwi ry'Amerika ncamake amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe abantu barenga amajana abiri bahagaritswe n'igipolisi ku murwa mukuru Bujumbura kuri uyu munsi wa gatatu umugenzi wacu yaroje wirika neza ari Bujumbura tubwire abo bantu bahagaritswe abari bo nico bagirizwa
Ego Mefredi abantu bahagaritswe ahanini bagizwe n'abana hamwe n'imiyabaga hamwe n'abapfasoni ahanini muri bo n'abasanzwe basegereza amabarabara y'igisagara cya bujumbura cyangwa abantu atamirimo bagira bwabo bakirirwa hagati mu gisagara cya bujumbura aha tuvugana ndikumva mu kibanza bari begeranirijwemo muri karitsiye ya kabondo umukuru w'igisagara cya bujumbura fredi modima akaba ahejeje kubahereza abakuru b'amakomine n'amazone babamo atandukanye kugira ngo babajyane baheze baje iwabo abatishoboye bagende ku bagende baheze bafashirizwe mu mazone iwabo umukuru w'igisagara avuga ko ingendo y'uko abantu baguma basegereza barabara itegerezwa guhera mu gisagara cya bujumbura kuko ngo n'ubundi bisagara bigize akarere barabonye ko bishoboka kuko muri abo bana bamwe ngo bavamo ibisuma cyangwa bagakora ayandi mabi abo bantu ntibari bashasha mu gisagara cya bujumbura murashaka kumenya cyangwa mwabajije igituma iyo ngingo yo kwirukana yafashwe uyu munsi
iyi ngingo nk'uko ndabikubwiye mukuru w'igisagara asigura ko yafashwe kugira ngo igisagara cya bujumbura kimere nk'ibindi bisagara byo mu karere ubwa mbere haba isuku kandi birinda ingorane nk'ubusuma n'ayandi mabi ashobora gukorwa n'aba bana bo mu mabarabara ikindi nacyo bavuga ko bashaka gutuza uwo muco wo gukoresha abana kuko amatoza akozwe n'abagira n'abasanzwe baserukira amashyirahamwe yitagaga abana cyo kimwe n'abajejwe intwaro n'igipolisi ngo basanze hari abantu benshi bagenda mu miryango bagaheza bakazana abana bakabakoresha mu gikorwa cyo gusegerereza baragira bati ingendo itegereza guhagarara abana ikibanza cyabo ni ku ishuri urakoze eloge mu kanya mu isaha imwe turagusaba udurungikire iyo nkuru reka uduhe inkuru irambuye yerekeye abo bantu barenga amajana abiri bahagaritswe mu gisagara cya bujumbura iyi ni inkuru ivuga mu burundi ni inkuru yerekeye amakenga n'ubwoba bitewe biteye amakenga abanyagihugu bo muri komine mugamba mu ntara ya bururi mugenzi wacu fidelite ishatse yakurikiranye inkuru atubwire ikintu gitera amakenga abo banyagihugu bo mu mugamba
cyane cyane frederic abanyagihugu bafise ubwoba ndetse bamwe muri bo hari n'abafite ibyo bita guhahamuka kubera ibintu bamaze iminsi babona bakavuga yuko hariho bamwe twaganiriye bavuga biyemera yuko bahohotewe n'igipolisi hamwe n'igisirikare
hari ibintu bimeze nko guhumuriza abo banyagihugu abategetsi b'iyo ntara baba bamaze gufata
gushika ubu twarondeye buri amata w'intara ya bururi kugira ngo agito bivuze ko gusa twivugana yatwemereye yuko hariho abanyagihugu cumi na bane bafashwe ku mvo z'amatohoza ndetse mu gipolisi naho hariho iby'ubuvugizi bw'igipolisi yavugiye kuri radiyo isanganira radiyo ngaha mu gihugu ejo wa kabiri aho yavuze yuko hamwe ko amatohoza yatanguye ko hamwe byogaragara ko abanyagihugu bahohotewe ko babikoze beza bagasengezwa iyo butungane ivyo hari ico vyoba bipfana n'umutekano muke urangwa muri iyo ntara aho twumva ko hariho kenshi na kenshi ibitero bikorwa n'imirwi itwaje ibigwanisho
ukabona ko abanyagihugu bahotewe twavuganye bavuga yuko ababakubise abapolisi babakubise n'abasirikare ko bakubise ariko bararondera abantu runaka abo bantu ndetse hari n'amazina abapolisi bagenda bararondera mu bice bitandukanye nk'ahitwa ikivumu haronderwa uwitwa niyondiko abitwa nyagasasa hakaronderwa uwitwa janvier abo nabo bakaba bari ku rutonde igipolisi yari cyarerekanye igihe n'icumi n'itanu umukuru w'igihugu yatanze y'ikigongwe muri ako karere ka mugamba igipolisi yaterekanye urutonde rw'abantu bitwa ko bita abagwanyi bigiye kurondera bivuga ko abo bantu rero bari kubaronderwa igihe abo bantu bakubitwa bari kuri urwo rutonde urakoze fidelite turagusaba nawe mu masaha ari imbere uhave uturungikira iyo nkuru urakoze
murakoze nawe
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mu gihugu cy'u Burundi leta n'amashyirahamwe yigenga ntararangiza guhimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika haciye indwi uwo munsi utanguye guhimbazwa mu bihugu bitandukanye bya afurika no mu burundi harabandanya kwihweza ibibazo by'abana muri rusange mu ntumbero yo kugerageza kubitorera umuti umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wibuka- wibukwa ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu washinzwe n'umuryango uhurikiyemo ibihugu bya afurika union africaine mu gifaransa wibutsa abanyafurika n'amakungu abana bagandaguwe mu gisagara cya soweto muri afurika y'epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na gatandatu bariko baharanira agateka kabo uno munsi leta y'uburundi bicishije mu bushikiranganji bujejwe agateka ka muntu gushikirana no gu- kunganisha ibitsina bwagendeye intara ya ruyigi ahavugwa ko umwana wo mu ntara ya ruyigi afite ibibazo bitandukanye harimo guta amashure akaja gupagasa mu gihugu ca tanzania abana b'abakobwa nabo bagata amashure baja kurongogwa ah, imyaka itaragera hakaba n'ibibazo by'abagabo baharika ntibagire uburyo bwo gu- kwitaho abo bana bose baba bavyaye ku bagore babo tugarutse ku mugwa mukuru wa bujumbura mu ndwi iheze haratunganyijwe igikorwa cyo kwipimisha umugera wa sida ku bana bo mw'ibarabara bavyipfuza mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi cerekeye amagara y'abantu twatumiye umwe mu bayobozi b'amashyirahamwe yatunganije icyo gikorwa cyo gupima abana bo mw'ibarabara indwara ya sida atubwira uko basanze ikibazo cya sida ku bana bo mw'ibarabara cyifashe n'uko ikibazo cy'abana bo mw'ibarabara cyifashe muri rusange muri iki gihe turi kumwe ku itelefone n'umupfasoni manirambona cynthia umwe mu batunganyije i- mu batanguje ishyirahamwe united children burundi bw'uno munsi umupfasoni manirambona ni umwe mu bashinze mu batanguye iryo shyirahamwe akaba ari nawe ajejwe gutunganya ibikorwa by'iryo shyirahamwe riharanira ineza ry'abana mu gihugu twakira umutumire wacu mupfasoni manirambona ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze yego fasoni imana irambona uwo tubwira muri make i- mbere na mbere ishyirahamwe ryanyu iryo ari ryo n'ibikorwa muri mukora gufasha ugwaruka muri rusange
igome murakoze Ah, nk'uko muje kubivuga eh, tw- njejwe ibikorwa muri united for children burundi bw'uno munsi Ah, ikorera mu buterere Ah, twebwe dufasha abana mu ntumbero yo kugira gutangira abana kugira ngo ntibaje mu ibarabara kuko buterere iri mu makartier ya bujumbura menshi iri mu makartier ya bujumbura ibabaye gusumba ayandi hama ababuterere abana benshi baravayo bakaja mw'ibarabara twe turabaprevena kuja mw'ibarabara navuga turabakingira kuja mw'ibarabara tubasanze bamwe ku- ahantu haseswa imyavu yose ivuye muri bujumbura ahantu bita ku mubone tukabakura tukabagaburira saa sita mu kigo cacu turafise ikigo tubagaburira kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu hama mu gatondo na peniza ishure tubafise n'ababa- n'ababafasha ku byerekeye gusubiramo ibyo baba bize ku ishuri bataba bumvise neza abakobwa cumi na batanu hama kandi turafasha ababyeyi babo kugira ngo ntituze twame tugaburira abo bana turafata ababyeyi babo tukabashira mu mirima mu ki- mu kibanza cyo kubaha amahera ngo bagendeye ku ku kudandaza utuntu bigoye barakorera hamwe bakaja mu mirima bakarima mu ncamake turakora ivyo o mugabo kandi umwana agwaye twebwe tura- turamusaba yuko arondera ingene bamuvuza muhira hama akatuzanira igipapuro co kwa muganga tukamutorera imiti Eh, turafise ababidufashamo egome mu ncamake n'ivyo murakoze cyane muvuze yuko mukorera mu mu- mu- i buterere niho ibiro byanyu biri niho mugaburira abana honyine canke murafise ingo zitandukanye aho mugenda murabagaburira kugira ngo bave mu ibarabara
oya kuva ishyirahamwe ryacu ritanguye turacafise ikigo kimwe turacakorera muri buterere twifuza kuzokorera muri buterere na kinama kuko ariho hari abana bamerewe nabi muri uru ruhande nuvuga ubw'ubuseruko bwa bwa bujumbura Ah, hama nitwabona tugeze aho dushaka gushika tuzoza twunguruze ariko ubu turacari ngaho niho dufise igi- ikigo Mhm. mbere yuko dukomeza mu kiganiro mfasoni imana irambona ikibazo cadutse kuno munsi aho abatari bake bafashwe n'igipolisi ah, cane cane abari mu- abaja mw'ibarabara sinzi ko mwaba mwacumvise ico kibazo tuheje no kukivuga mu makuru mu burundi muri aka kanya gaheze ah, abana batari bake bafashwe n'igipolisi hari ivyo mwaba mwumvise hari ico mutegekanya kubafasha kugira ngo mubafashe ku kubabohoza no kugerageza kubasubiza mu ngo zabo cyangwa kubafasha
ego twabyumvise ariko o, turazi neza yuko nk'amashyirahamwe ah, kuko hariho urunani rw'amashyirahamwe afasha mu bintu by'agateka k'umwana twamaze kumva yuko bamaze gufata ikibazo mu minwe bagiye kubaza bumvirize ah, icyo bafasha abo bana kuko nta ntaho bubafungira ngo babashire Ah, kandi i- ibarabara naho ihari muhira vuba bagiye kuraba babaze bumvirize ingorane bafise muhira ntituramenya icyo babafatiye ariko turagiye kubaza kugura unanire uza kudutohoreza neza tumenye icyo babafatiye hama bigene- ingene bakurayo
ku bijyanye ni- n'isekeza mwagize mu ndwi iheze ah, mwarakoranye n'amashyirahamwe atari make muja hamwe mugerageza gupima abana indwara ya sida ni nacyo tugiye kuganira mu ido n'ido ku bijyanye n'amagara y'abana kuno munsi tuganira amagara y'abantu abana mwarapimye abana indwara ya sida mu ndwi iheze Eh, mwashoboye gupima abana bangana bate mwasanze ikibazo cya sida cyifashe gite
murakoze Eh, icyo kibazo twacinziriye bwa mbere na mbere navuga kubera ko eh, musanzwe mu kugira ngo upime umwana o- uravugana n'ababyeyi umwana asanzwe afite ababyeyi bamukurikirana uravugana n'ababyeyi ariko twasanze abana bo mu ibarabara barerera murambabarira no kuri iryo jambo ryo kubita ngo abana bo mu ibarabara ahanini twasanze eh, abana baguma mu ibarabara yaba abaharara yaba abataha barirera hama rero mu gihe baba ko barirera bonyine barivugira yuko nko mu ijoro iyo babajije baravuga ko iyo imbeho iba- i- i- ibamereye nabi babigenza ba- bamarana imbeho bonyene hama kandi ntibaraba abahungu ku bahungu bara- bara- barahuza ibitsina cyangwa bakahuza ibitsina n'abakobwa n'abana batari proteje hama rero nico gituma twiyumviriye ko twobapimisha mugabo rero kuko hataba habaye ah, navuga abana bari- basanzwe bibarabara hataba habaye amasensibilisation akwiye bijyanye n'uburyo bijyanye n'umwanya Eh, twashoboye gupima abana bakeyi twashaka gupima abana ijana mugabo twarapimye abana bakeyi bashika ku mirongo ine n'umunani hama eh, abo twasanze bagwaye si benshi tubajije yuko eh, umuntu yagenda arasubiramwo buho- buhoro akaraba twasanze ari abana babiri bonyene bagwaye muri mirongo ine n'umunani ariko ubwoba dufise eh, turafise ubwoba ku bandi tutapimye ama kandi eh, twegereye abashoboye gukora ico gikorwa baratubwiye ko ku mahegita bagiye batanga ku nyishu bagiye batanga ku bana batagwaye biruhutsa bababajije ati kuki mwiruhutsa gutyo eh, mu mvugo zabo baka- bagashikiriza ko bari bafite ubwoba ko bazi ibyo bararamwo ibyo bakora Eh, naho buba ari umwe cyangwa babiri ni- twebwe ntibi- ntibi- ntibidushimisha guhora turumva yuko biteye ubwoba kuko ararana na ba bandi badafise u- u- ugarura u- u- ubwira umwana ati gira gutya na gutya yego twasanze ari babiri bonyine muri abo mirongo ine n'umunani bapimwe mu bana ariko ahanini haciye haza abantu benshi bakuze bifuza kwipimisha benshi cyane amashyirahamwe ariko aradufasha yezu mwiza na enisesi yarabuze uko abigenza barabemera ko bagaruka ku buryo abantu binginga turakwinginze udupime Eh, ico kibazo twarakigize na cone naho oh, yari mu gishingo c'abana yego abo bana none mwasanze barwaye bobo mutegekanya kubafasha gute ni buhe buryo mwategekanije i- iyo aba mwasanze ari benshi cyane bobo nabo nyine mutegekanyije kubafasha gute mu bijyanye n'amagara yabo
umwe eh, byaratugoye gatoya kumugarura kugira ngo tuyage ariko uno munsi bambwiye yuko bamubonye Eh, igihe ibyo nyine byo gufata bajya abana byari ko biraba Eh, twizeye yuko dusho- baza gushobora kumuhotira kumugarura kugira ngo bashobore kuyaga kuko yagiye adatoye inyishu ariko eh, twaramufashe twaramu- twarafashe amazina yiwe tugafata nuvuga isura yiwe amatura tuba tuzi aho bicara aho bakunda kuba bari ura- urangije ku bandi bana ah, barakubwira aho umusanga uyu rero turategekanya kumurondera nk'uko ah, abandi i- nk'uko uwundi umwe tugomba dusabe ah, ko twe twabitegekanije ko bamukurikirana Ah, uwo umwe asanzwe aza gufungura ahantu mu kindi kigo ngaha i bujumbura aha muri ville turashaka kumu- gusaba iryo shirahamwe rikorane na yezu mwiza cyangwa inss abasanzwe bakora mu mu- mu ntumbero y'ibyo byo gufasha abantu basanzwe bagenda mu mugera wa sida kugira ngo ave mu ibarabara ntiyandukize abandi hama kandi kugira ngo n'umu- n'umu- no kumukingira bijemwo kuko urumva ari mu ibarabara ntafungura ntawumenya ingene amerewe kugira ngo baronke ingene bamu- bamukurikirane twebwe ntabyo twoshobora ariko muri rurya runani twari twagiye twifuza kugira ngo tugire nuvuga orientation duhe orientation umwana tuba dutoye amerewe gutyo oya uwo rero wewe murumva ko bitagoye kumushikiriza ayo mashyirahamwe kuko hariyo nk'ayasanzwe ari abanyipfubyi ah, kigendana n'umugera wa sida muri ayo abiri yadufashije Yego. murakoze cyane madame manirambona hari abanywanyi biradijwe rya amerika batangiye kuduhamagara ngo bababaze ibibazo cyangwa bashikirize ibyiyumviro ariko mbere yaho nashaka kubabaza abo bana ko benshi muri bo nk'uko tubyumvise basanze batayigwaye rumva ni ikintu cyabashimishije ariko hari inyigisho baronka zo kubigisha yu- zo kubigisha ibyerekeye indwara ya sida mutegekanya cyangwa musanzwe mutanga kugira ngo nubwo bata- basanze batayigwaye ariko bamenye eh, ubukomere bw'indwara ya sida nuko cyane cyane ababonye ba- bakora ibijyanye no gusangira ibitsina ah, bamenye eh, ikiba- n'abakoresha eh, ibiyayurabwenge ko barakoresha eh, inshinge n'ibindi byose hari inyigisho mu- mubashikiriza
ibume eh, twarategekanije muri muri uru runani rwateguye iyi ndwi yose ku munsi wahariwe umwana ku bw'umunsi wahariwe umwana turiko turategura ah, muri twebwe kuko amashyirahamwe rimwe rimwe ryari rifise ibyo risanzwe rikora ariko harimwo muri twebwe eh, ishyirahamwe rishaka risanzwe rikorana n'abana bo mu ibarabara mu ku- mu kubafasha kubumviriza baravuganye yuko tugiye kugira iyindi prevention mukingira tubasanze aho bicaye tubasanze aho barara umuntu avuge bamenye bamenye ibirya batashoboye kumenya kuko batari mu mazu kuko batari mu miryango batari batari mu mashuri ngo bigireho ivyo oya kuko um, twasanze batavyize ni- ni ni- ni urwaruka rwinshi kandi ni urwaruka rugifise amagara dukeneye ejo ruzomererwa nabi hama bitugarukeko kuko nubwo bari hajya bi- biratugarukako biragaruka kuri sosiyete yacu hama rero twarategekanije yuko tuzohora tubasanga ku ma babyita amarigara aho bicara tukabasangaho ego mu- ku ku- ku minsi ya gatandatu bakabigisha bakababwira ku byerekeye uwo mugera wa sida tugakorana na cyane cyane n'amashyirahamwe ahasanzwe kuko yoyo ariho ayaba asanzwe azi byinshi kuturusha
murakoze cyane Yego.
reka duha akanya n'abanywanyi biradijwe rya amerika nabo nyine babashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro reka duhere kuwitwa ezekiel ezekiel turi kumwe
yego cyane ndabumva mwiriwe neza ezekiel
muriwe cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro
yewe ni icyumviro ahandi naho ndabaza umutumire Bo, icyumviro cya mbere ndavuga nti ibyo byose naho hoza umuntu afasha gute cyangwa akitaho urwaruka ruri mu ibarabara cyangwa akaza avuga ati ngiye ngomba kurwanya umugera wa sida mu gihe cyose leta itazoye irafata ingingo ngo ifate aba ikibazo cy'abana bari mu ibarabara cyangwa n'abantu bakuze usanga bazerera mu ibarabara haba i bujumbura haba mu mu mijyi yindi icyo ni ikibazo nta muntu yoza agishobora nicyo gituma n'umutumira avuga ati twebwe nayo mfashe akarorero k'ibi mu bajye muti none nk'aba bantu bafashwe uno munsi mwe mubumva ko iki hari enervasiyo mumva muhabwa mubwira avuze ati twebwe hari amashyirahamwe a- a- asa n'ayadupfurira muri make bariko barabyirukamo kuvuga leta nk'akarorero nk'uno munsi iriko irafata abantu ikidabagi abagore abagabo abana ibimuga abakomeye ike- ikeganiriza ahantu hamwe ni ukuvuga ah, ako ako ni akarorero kerekana ko afite hari ibintu bagira batateguye normalement aba- leta yateguye gufata abahinga bajejwe banonosoye ibijyanye n'imibano banonosoye ibijyanye n'indero banonosoye no izo ngorane zigenda zihura n'abo bantu zose abo bantu bakajya hamwe bakagira ibyigwa hama leta nimba yo kubaka de centre d'encadrement ikabankadira abo bantu ikabasigurira aho fira mesire hagati yabo bakabyumva uno munsi uziye usimbira umuntu ari mu ibarabara uga- ukuriza imodoka ngo twara hariya uwundi ugatwara hariya uwo si umutina gatoya pare contre uno munsi bahora ari igifungu uko bari aha- aha- ari aho bavuga babegeranirije nibaza byo yangara gusuma
urakoze cyane yezatine
ngaruka ko mutumire nawe mutumire nawe prema twaje ku gikorwa ariko barakora ariko nawe nyene ikibazo nashaka kumubana bavuze ko yavuze ko bafungurira abo bana kirendi ho bandredi ndetse mw'ijoro nabo barabakurikirana bakamenya kumura ngo nimba bamenya aho yiriwe sawa mw'ijoro nabo barazi nyene barara hama nimba bafungura nibaza ni kimwe mu byo babafasha mugabo bosaba ko bakadodora cyangwa bakitura leta kuko bobo rererwa arive kuri loin gusubira abo bana ama leta igakeya de centre d'encadrement nibuka nk'akarorero hariho ah, ishyirahamwe rimwe ngaho i bujumbura riko giriyu iteze ryari ishyirahamwe ryubatse rikomeye rishobora gufungurira abana rikabaha nka drapare deje bakaza bakagira inkino n'ibintu mugabo inyuma y'izi nduru turimwo abazungu abazungu bafashe bamaze gukuramo akarenge uno munsi ugiye usanga harabaye shike iteye ubwoba ikomeye ni ukuvuga tudafise apuyi iva kuri leta biracyagoye icyo kintu ahanini Urakoze rero gushyira cyane.
kuri leta bizogira uruhara rukomeye urakoze cyane yezekere kuri icyo cyiyumviro n'ikibazo reka duhe akanya na habonimana habonimana turi habimana habimana turi kumwe
yego turi kumwe Mhm. ikibazo yego
njye nagomba kubanza gushimira ijwi rya amerika yego urakoze cyane hanyuma ngo akabazo ka mbere ngo mbaze uwo mutumire none ku byabaye n'umunsi twa- twumvise yuko hari aba- abana n'abada- n'aba- n'abamama baba begeranirije ahantu muri mwe basega bamwe ba- baka utuntu ku ibarabara none uno bari ko babafasha iki cyangwa bari kubatera iki muri leta kugira leta igire amaporoje ku buryo abo bana batazosubira mu ibarabara iki ni ikibazo cya mbere hanyuma ikibazo kigira kabiri ko hoho mu byo bageraho twumva ko bafungurira ku murango kubera iki batotegura umugambi wo kurondera nk'ibigo nk'uko byabaye hariya muri medosharome bakagira nk'ibigo bikomeye kugira bajye barakiramo abo bana bakabigisha imyuga hanyuma nabo bakazokwironderera mu minsi urakoze hanyuma icyo- hanyuma ikindi nagomba guterera none gisa n'ikibazo mugabo kitari ikibazo nk'icyabaye ku byerekeye n'iki- n'ibihe bire- bi- biheze by'abana baba bara- baba baratokiwe mu- mu- muri ajya makaritsiye bakomoka ku buryo babafashe igiti cyangwa baba bari kubaterera icyo buryo batajya mu bijya bintu byaba byabaye ibijumbo Ibi- ibihe uvuga ga habimana
bijya bintu byerekeye imyiyerekano cyangwa byerekeye aka- eh, ibi bimaze iminsi biba mu burundi
urakoze habimana
hanyuma hariho akantu kamwe nagomba kongera ko mu masegonda make duha abandi akanya
nagomba mba- mbaze uwo mutumire mbega mu yandi ma- ma province ho bazabigenza gute kuko no nk'ino muri gitega nta kintu na kimwe turiko turabona cyo kirarangurwa ku vyerekeye abana bamwe barara
urakoze cyane reka duha akanya mfasoni Habi- habonimana abishure mfasoni habonimana ezekire yabajije cyane cyane ikibazo cerekeye ukuntu mukorana na leta Ah, arabaza ati eh, mu- mu mu leta muyisaba iki mukorana mute kugira ngo iki kibazo kuri we yavuze ati gihambaye cyane kandi kumbure eh, n'abandi mashyirahamwe afasha abana avuga ko ari ikiha- ikibazo gihambaye kandi gisaba uburyo butari buke mubafasha iki Eh, mukorana mute arabaza kandi ati mu ijoro abana murazi ingene imibereho yabo iba yifashe kuri cyo mumwisha mute
mwakoze Eh, ndashimiye ezekiye ku mpererano yatanguye gutanga eh, n'ikibazo abaji- n'ibibazo bibiri abajije Eh, ku byerekeye ibyo ntanguriye ku byerekeye ishyirahamwe ryacu twebwe twariyumviriye turaraba iminsi yose twabonye pana yaje igabura igaburira abantu ego nibyo yaragize neza ariko kubagaburira mu gitondo saa sita mu ijoro uko byangana kose Eh, hara- haragera igihe umuntu arera amaboko akamenyera ibyo hama igihe bagiye agasigara inzara ariyo yica abana cyangwa yica iyo miryango Twe turiyumvira ati ibyo bintu byiza bazana nta kuntu byogenda bishyize imvune ahubwo byaba byiza kubwo rero twameliore tugira intererano ngaho twigisha umuntu gukora nibyo ubukene burahari hama kandi hari aho umuntu umu- umufashije ukahamukura akubwira ati aha nzi ndashobora kubandanya ntambuka kumpa- kumpagurukije cyo gituma twiyumviye duti reka dusabe imiryango dukorane si akazi k'ishyirahamwe gusa ariko turasaba imiryango y'aba bana dukorane ni ku bw'abana imiryango ijya mu mirima ariko kandi eh, abana nabo ntibarabifitemo uruhare n'ababyeyi babifitemo uruhare ni ukuvuga ngo ababyeyi badashaka gukora abana barabereka akamaro k'ibyo baronka mu ishyirahamwe iwacu tukaja dusaba ngo umwana mu ijoro bamumenye bamufungurire si byiza ko umwana aregwa mu ishyirahamwe mu- mu- mu bigo ngo agumeyo kuko wumvirije bajye bana bo mwibarabara ukora n'ababwira ati ngo ndagutwaye iwanjye ndagutunge ahanini ntibabikwishyurira ngaho ariko mwegereye buhoro mukaba bagenzi arakubarira ati none jewe ntiwantunga mu bana indwi naronderera ntwarira muhira amahera bo bazaba bamerewe gute ni ukuvuga ngo nibyo turitaho imibiri yabo abantu baba bariko baratanga mugabo buriya nubwo umutwara muhira mu mutima wiwe hari ikibuze mama yasizwe na data ngaha amerewe gute muri uno mwanya afite abana indwi afite abana batanu nihajya mubona baca babatoroka bakagenda tuvuga duti reka tumwereke yuko dushobora kumu- kumufasha kumu- kumu- kumushyigikira ku byerekeye saa sita umwana aje ku ishuri aronka icyo afungura cyangwa uje ku ishuri lapremidi aronka icyo afungura mugabo mu ijoro umubyeyi nawe muri twa tugambi two gukoranira hamwe n'abandi turetse kurima hari iyindi migambi myinshi two turategura yinjiza amahera ku munsi ku munsi umubyeyi aba azi ko adatwara amahera mu mudiringi ni inzoga bakora ngaha umudiringi cyangwa mu yindi nzo mu mu kindi kibanza amenya ati ndataha kugaburira umwana ni ni ni ni ni faso yo kuhayedika kuko abana baragowe muri kino gihe umubyeyi biramurengera akabita uko umwana agaca atangura kwirera ntidushobora guhora dutegerezwa kugira icyo dutanga icyo twashoboye gutanga kandi kugira ngo ntibamugarire mu kwama bariko bararonka ni ico ca saa sita kugira ngo umubyeyi tumwigishe nawe kugira icyo akoze mu ijoro ama leta icyo turiko turakorana iradufasha eh, mu gihe tuyi- tuyi- tuyitakandiye nk'ubu nk'akarorero ku byerekeye impapuro z'amavuko ababyeyi baba batandikishije abana ubu unyi baratwemereye kubandikisha abo dushoboye kwandikisha bose ariko hakageraho nayo inanirwa tugaca twebwe twimenya ingene dukora rero mu gihe batwemereye nk'ubwo burenganzira bagatanga icyo gipapuro co- co- c'amavuka y'umwana biramworohera ku ishuri nka bya bitanu bamutuma ngo ntihafise mu gipapuro co- co- c'amavuka nawe wa mwana azohera ishuri ngo niko yadafite igipapuro c'amavuka ama eh, ku byerekeye ibindi nk'ubu tugiye kudodora ahandi baratubaza ati muremewe n'amategeko twahamagara mu- eh, ubusanzwe ajejwe intwaro aho dukorera arabidufashamo ama tukadodora kumbure dukeyi tu- duhari kuko nta na byinshi bihari tukaturonka kubera urwo ruhara rwa leta nayo ahandi kubyerekeye eh, ibiri ko biraba tubandanya dukoma induru cyo kimwe n'abandi tuja hamwe n'abandi ikibanza cy'umwana ni ukumwumviriza kuko naho aba ari mutoya umutwaye ahantu bawisha uburundi nicyo gituma ishyirahamwe ryacu ryitwa burundi bw'uno munsi twiyumviye ko kugira ngo bwitwe bw'ejo nk'uko twakoze twitwa ni ukwitwararika ubw'uno munsi ari hehe uno munsi kugira ngo uzamwite bw'ejo murakoze Eh, ikibazo cya habimana yavuze ku bijyanye n'abana bari mu myiyerekano mu mwaka uheze mu mugumuko yabaye mu myaka mu mwaka uheze hari abo mwigeze kugerageza gufasha canke guha inyigisho canke abari mw'ibarabara ikibazo cyo nticyari gitomoye neza ariko ku ku bibazo Mm.
byabaye mu mwaka uheze abana mwabafashije mute
Eh, abana muri iyi- muri iyi migu- muri ibi bibazo bya- by'amamanifestation byabaye murabona buterere nayo ni- yari no mu makartier yari abangamiwe hariho amashyirahamwe twagiye dukorana nayo twarabagumiza mu kigo nk'uko nababwiye twe turafite ikigo tukaja duhamagara ah, abandi basanzwe bankadura abana twababwira ati dufashe bikorwe gutya kuko ntibariko baraja ku ishuri ntibari- ntitwari gushobora kwicarika n'abana ngo tubabwire ngo dusubiremo ibyo mwize twaca tuja mu- mu- mu- mu ntambo mu- mu ntore mu biki tukigisha tugatera inkuru tukavugana kugira ngo twumve ibyo baraye bakuye muhira uko barakubwira i- indirimbo bari bazizi baratubwira ibya- iby'amavyore bumvise Donc, tukagerageza kuyaga nabo twabwira ko atari cyo kibanza cabo twebwe icyadushimishije cyane twarabonye ko nk'abana binjira mu kigo nta bana bigeze baja mu ibarabara kuko- ku kabanka ko si ikibanza cabo kuko naho biri bibashika ko bo ntibibukwa kandi si ibyabo ni- n'abana batoya si ibyabo ni iby'aba- ni iby'ababarengeye baradukundiye baratwumva Eh, kuri habimana nyene yabaje ati hari imigambi canke hari ikigo mufise cyo kwakira abana kuko hari abadafise n'abo bavyeyi muvuze ko ba- mushobora gufasha kugira ngo bifashishe mu buryo bwo- bwo gu- kurima n'ibindi abana badafise aho baja hari ikigo mukorana naco canke mutegekanya kuzoshinga kugira ngo mubafashe aho baba
Eh, mu ntumbero murakoze Mu- mu- muri iyi runani duheruka gukorana nabwo muri iyi eh, indwi yahariwe umwana wa afurika twe twayise indwi naho ari umunsi umwe Eh, naragerageje kwegera ah, ayandi mashyirahamwe kugira ngo ibyo biturengera nk'icyo kibazo nyine muvuze dushobore kubyikorana nabo nicyo gituma ah, nk'abana baba badafise ababyeyi ari nk'umubyeyi w'umubanyi amutuzaniye turasaba turababaza tukababwira ati ntishobora kumufasha ataha iwawe none ukamubera umubyeyi kuko uzi nawe si uzoba uri nawe ukamubera umubyeyi ahanini ababyeyi bo mu buterere ngira kubera gushikirwa n'ububabare bw'i- bw'i- bw'ingorane barimwo baradufasha baku- bakumvikana bagafasha abo bana baba batawe turafite abana benshi baba bari mu ngo zabo- z'abo babyeyi atari ab'iwabo ariko nk'ibiturengeye ari nk'umwana ari nk'abana bi- bi- bigoye cyane turabishikiriza nka za giriyuja turabishikiriza ah, ibindi bigo mugabo ni uko ibindi bigo byose biriko birugara atabashakira abana ngo bagume mu ma- mu- mu- mu kigo babafasha bataha nka giriyuja barabafasha bafungurira harya mugabo ntibajya abana bo mw'ibarabara basubira mw'ibarabara nta kigo turonka wovuga ngo akiri umwana umugumane tugerageza gusaba imiryango yafate hanyuma iyo miryango turaba ingene dukorana nayo hariho eh, ikigo cy'ababikira ngaha impande ya don bosco eh, cyitwa maison betani kirera abakobwa bavuye mu ibarabara kiramaze gutwakira abana barenga bane byatugoye baba imfubyi eh, ababyeyi bapfuye twari twabakuye hajya twari ko dukorana nabo baramerewe neza nabone turakorana ku byerekeye abana b'abakobwa ariko ku byerekeye abana b'abahungu nta kigo dufite muri uno mwanya twavuga ngo turagihereje kidufashe tuca dusaba iyo miryango tuba dufite uwumva iyo bishobora tukaraba akarusho tu- turenzako
ngerageje kwibuka hari ikigo cyitwa opde nacyo nyine cyafashe urwaruka cyo kiracakora nacyo nyine kirafasha cyofasha abana b'abahungu
Eh, ikigo opede mu byerekeye kwakira abana binjire ba- babe mu miryango baragabanije benshi ubu unye barabafasha mu kugira ngo bisununure mu myuga bagire ico bakoze cyangwa no mu bindi basanzwe bakora mugabo kwakira abana ngo babagumane nabo ntibisa n'ibiriko birarengana bafasha abana bataha bakuze nta kigo kitakira abana kiretse umwana birenze rwose agize ingorane rwose hamwe ubwuti naho mbona mubushira barashobora kumwakira nabone baca barondera ibindi bitari bisanzwe biriko birakorwa umva aba ari ingorane irengeyeho yego reka duha akanya n'uwitwa tuzatsinda tuzatsinda murakoze kwihangana ku murongo ikibazo cyanyu cyangwa icyumviro alo tuzatsinda Eh, duze ijwi tukumve neza alo tuzatsinda Eh, tuzatsinda nakeka telefone imu- imugoye N- eh, turagerageza kumugarura ku murongo ariko eh, tura- abandi bariko barahamagara turabashikiriza mu kanya mufasoni manirambona ikindi kibazo umuntu yababaza ati "I- muri iki kibazo turumva ko ikibazo c- c'ibigo vyo kwakira abana arico gihambaye muri iki gihe benshi ubukene burabugarije ubukene burahari bwinshi bakabura ah, abapfa aba- babuze abavyeyi babo ntibafise iyo baja niyo ba- niyo bava urumva ni ikibazo gikomeye cyane ariko izindi nzitizi canke ibindi bibazo muhura navyo iyo muriko muragerageza gufasha abana bo mwibarabara ni nk'ibi
Eh, ikibazo cya mbere duhura nabyo ni ababyeyi ubwabo Eh, abavyeyi ubwabo baragoye kuko baba baba bafise abana benshi badasangiye n'abavye- na- na ba se hama kandi ababyeyi baba bamaze novuga ku- ku- ku- ku- ku- kwisununura kudeveropa eh, ivyerekeye ubusegerezi biratugora kubwira uyu mwana mukure mu ibarabara ingo tugufashe uje mu bandi ukore hanyuma uheze ugire icyo ugaburiye umuryango wawe kuko aba yamenyereye amahera ya gusa biratugora ko yumva ko umwana yamurekura george mohapel ingene abana b'abakobwa bashika nk'icenda uno munsi baguwe neza ubabonye ntiwakwemera nuko ari abo mu ibarabara bari muri ico kigo betani turiko turabasaba turiko turabaku- turavugana nabo mu ibarabara turondera kubashira mu kigo ababyeyi babo twariruka bakadutuka kuko babita ngo ni imashini ngo none wamutwara imashini izoncira amayanda ikura he? uzompangira inzu uzogaburira abana bizogenda gute uca ubatwara bose rero ku buryo usanga uyu mwana ari muri iryo barabara kugira ngo aveyo arakwinginga umwibe nyina intambamyi ya mbere ni ababyeyi babo hama iyindi ntambamyi ya kabiri ni uko bagenda mu makaritsiye yabo bisangije a- a- ba- ba- ba- bagashiraho ubugaba bumwe ku buryo eh, usanga n'umwana akuriye mu ibarabara umubonye afise wamubonye afise imyaka cumi uno munsi usanga nawe iryo shure atigeze arijamwo agaruka hahandi nawe uno munsi ariko aravyara ari mu ibarabara uno munsi nk'abana dufise nk'abakobwa nk'abakobwa bashika nka- nka- nka cumi mu ibarabara bako baravyariraho twababonye ari abana ejo bundi aribo baca amahera uno munsi bariko barayacisha abo bavyaye nabo mu ibarabara Donc, ni fenomene ikenewe yuko umuntu bidakenewe yuko babafasha ariko babigisha gukora ama kandi leta nayo ni nk'uko eh, ezekiel yabivuze irahamagarwa kubishiramo ingufu ni ukuvuga ngo ibiganiro apana kubayora kuko bafise ibibazo bi- bafise ibibazo bitabakanga yuko bayora ukabatwara aho ushaka dans- ntibanyikontora nibyo rero leta irakwiye gushiramo nayone eh, uruhara rwayo ika- ika- ika- ikadufasha bidaciye mu ngufu mugabo mu biyago nabo
reka twakire n'uwitwa shimirimana nawe ku murongo shimirimana muratwumva
yego ndabumva uriyane ego mwiriwe neza ikibazo cyanyu cyangwa Mwiriwe.
icyumviro Mm, Eh, iki- icyiyumviro cyane nashaka kubaza uwo mutumire mhm.
nashaka kumubaza nama numva ibigo bijyanye n'abana bo mu ibarabara mugabo hariho ikindi bakunda kwibagira abakozi bo mu mazu abakozi bo mu mazu urabona ni abantu rimwe rimwe yego iyo ari ku kazi arakunda kugira ubuzima bwiza mugabo iyo agiye mu ibarabara kenshi uca usanga at- aciye abaho nabi tuvuge rimwe rimwe nk'abana b'abakobwa akabura indaro akabura iyo ajya n'iyo ava rimwe rimwe nk'aba agashobora gufatwa ku nguvu akandura umugera wa sida cyangwa agaca ahuranye n'ibindi bintu bi- bisho- bitameze neza mugabo rero rimwe rimwe twashaka yuko abo bantu yuko baza baragerageza no ku bakozi bo mu nzu bakaza barashyikira mugabo rero ino rimwe rimwe twebwe turongoye amashyirahamwe y'abakozi bo mu mazu iyo turiko turashaka kugira turondere abo bantu dushoboye gukorana ntibashobora kutwumva kandi ntibashobora kudutahura abandi nabo rimwe rimwe hari abantu bafise amasosiyete y'abakozi bo mu nzu rimwe rimwe ntiyatanze uwo mukozi bakamuha ibihumbi cumi n'ita- cumi na bitanu umuntu amutwaye umukozi nawe akiyandikisha agatanga ibihumbi bitandatu inyungu iba iriko ironderewe nyene iyo sosiyete mugabo ntakeza ngo aronderera ya neza wa mukozi nawe wo mu nzu kugira ubuzima ntibwamugora akaja mw'ibarabara kugira nawe nta- agaca abura kenshi ukuntu abaho ugaca usanga urumva kenshi abakozi bo mu mazu urumva bariko bararenganywa kandi ugaca umenga urumva ntidufise ikituvugira rimwe rimwe umva iyo bariko baritaye n'ivyo bintu nawe baraba kandi rero niho- rimwe rimwe urumva niho umukobwa iyo ashoboye gusama nk'inda aka- ari mw'ibarabara uwo mwana avutsemwo nibo babo nyine baca baja mw'ibarabara ntibashobora kuduha inyigisho ku- dushikira kubagira neza ngo bashobore kuduha inyigisho kugire abo bana abo bana bavuka muri ubwo buryo bwabo bigeme kugire bazece baza kugire bashobore ku kwirinda izo nda z'indaro bongere bashobore kudufasha mu migambi y'iterambere iyo turiko turashikiriza ico cimuro cacu ntibakunda kucumva neza Eh, shimire mara none kuri Hanyuma- mwebwe kuri mwebwe ntabaciriyemo kandi tugerageze tu- tu- duhe n'abandi akanya ikibazo Mm.
impamvu batagitahura cyo gufasha abo bakozi bo mwi- bo mu nzu baba bahuye n'ibyago bakaja mu barabara ni impamvu ni izihe kuri mwebwe
iyo turiko twitura ayo mashyirahamwe ntakunda kutwumva neza ikibazo cacu ntaku- ntibakunda kucumva neza iyo turiko twitura ngo dukorane ntibakunda kutwumva Eh, reka duha- hanyuma hanyuma kanyuma nako Mhm.
abakozi bo mu mazu bo mu gihugu cy'u Burundi n'ubu kandi barongeye gushimira umumenyeshamakuru Thomas Kamirindi uno munsi mw'ishyirahamwe hadutelefonera abantu mirongo itanu bo mu ntara zitandukanye ti Thomas Kamirindi ngo baramushimiye rwose n'umuyobozi w'iyo radiyo ti ku- ki- ku- kubera yabohoje abakozi bo mu mazu hari rusasuma rwariko ruraba mugabo agerageje kuduha ijambo tugasemerera ubwo rusasuma ubu rwarahagaze ti baragushimiye rwose bivuye ku mutima abakozi bo mu Burundi bo bo mu nzu ti bo mu nzu baragushimiye rwose ti wafashije rwose abantu badafise bavugira ati imana iri guhezagirira ibyo bintu wakoze ti tomasi kamere ti abakozi bo mu nzu ti baragukeje rwose ijana ku ijana murakoze urakoze gushima nshimire imana reka Yego, duha akanya murakoze.
eh, duha akanya n'uwitwa leopold mbere ko duha ijambo umutumire wacu duha akanya leopold leopold uratwumva
ndabumva neza yego sh- duga ku ijambo
Eh, jewe i- ku kibazo cerekeye abo bana abana bakeshi usanga bari mw'ibarabara ni byiza yuko aba ababijejwe amashirahamwe leta iba ibaraba ukuntu bobaho ariko jico niyumvira twobanza kwiga ikiba iki- ico ico kibazo twagihera mu mizi ntiturindire yuko ubwa mbere turonka abana bazoja mw'ibarabara ariko tubanze turabe yuko abana bovuka bavuka bataja mw'ibarabara bafise abavyeyi babo babarera kuko nico kibazo ariko tugumye twiga ico abana bari mw'ibarabara tubanze twige ikibazo guhera mu mizi mbega abo bana bavuka badafise ababarera badafise ababitaho ugasanga umuntu aravyaye umwana ngo ibarabara rizonderera urumva ico ni ikibazo gikomeye cane kuko tuvuze ngo twige ikibazo c'abana baja mw'ibarabara hari abazoguma bavyara urabona abana b'abakobwa bari wabo baravyara abana ba- abakobwa b'abayaya baravyara mbere n'abafise abagabo n'abagore baravyara bakavyara ku buryo buta- bu- bu- ba- badakontora ugasanga bavyaye abana cumi badafise ikintu babareresha uravye no mu burundi amatongo yaratse uravye no mu burundi ubu abantu basigaye bafise akantu babamwo gato mbega none hakwiye kuba politike rero yuko ubwa mbere tubanza kuraba uwo mwana avutse azoregwa gute uwo muntu amubyaye azomurera gute hakaba politike ubyaye abana barenga politike leta ikavuga ati duteza kubyara abana bangana uku utabishoboye abyara umwana umwe washaka tukabyara n'umwe kuko uvuze ngo umuntu abyara aba ashobora kurera ni ukuraba wewe ukuntu wifashe ubuzima ubayeho itungo ufise amatongo ufise rero kwiga ikibazo ngo abana baje mu ibarabara tuvuze ngo tuze turiga ngo ikibazo cy'abana baje mu ibarabara ngo tubamenye ukuntu batuga ahubwo twige ikibazo y'uko batovuka havuka abashobora kuregwa bakaregwa iwabo bakaregwa mu miryango yabo abo bana batwara amada b'abakobwa b'abayaya bihagarare kuko urumva niyo ngorane ihari Yego.
ikindi nacyo mbona ni uko politike ture kuvanganya ibintu bya politike n'indero y'abana hari uwavuze ngo leta ngo urikikura abana mu ibarabara burya turamenyere mu burundi iyo habaye ikintu kiza gi- gihagarika ibintu haca haba haca haza ikintu cya opozisiyo umenga iyo opozisiyo politike dufate indero y'abana abana ni burundi bw'ejo ntitubavanganye n'ibintu bya politike tumenye ko uburundi ibi turimo mu burundi bizorangira mu rwaruka rwacu abana b'ejo abana urwaruka rwacu n'urwa- ni uburundi bw'ejo kandi bazobandanya babaho abo bantu bavuga bagaca bavanganya ibintu n'ibindi no reka turabe indero y'abana bacu ture kuvanganya politike n'iby'abana bacu singarutse kuri bimwe bimwe by'abana abana indero iva ku- iva hasi je ndibuka yuko tukiregwa twavuga yuko abana bategerezwa ku- ku- kumenya ukuntu bazobaho bazokwibesha ubyaye umwana rero ukavuga ngo azoja mu ibarabara ntibikunda nizo ngorane abo bariko ba- ba- bagomba bariko bavuga ngo ngo amashirahamwe ngo ibigo ntidukeneye ibigo twe dushaka abana ko- kuriye ku ziko je nakuriye ku ziko nararose indero mwubaha umuntu mwubaha uwunduta nkabona ikintu kibi ikiza ni kibi rero umwana ukuriye mu- muri ivyo bigo niho azokwandura imigera niho azokwandura byose no kutubaha abakuze no kutu nta- nta kirazira kizobaho Urak- twita kirazira mu burundi urakoze cyane mushinga nawe leopold ariko cyo nuvuga cyo ni uko ata gihugu na kimwe kuri iyi si kitagira abana bo mu ibarabara kandi amashyirahamwe aragerageza gufasha kugira ngo bave mu ibarabara ariko ikibazo cyawe cyo kugerageza kurondera inyishu ku muzi kirumvikana kaduha umwanya umutumire abishure Eh, mufasoni manirambona eh, shimira imana yavuze ku ba- ku kibazo cy'abakozi bo mu nzu abakozi bo mu nzu bavuga ati "Aya, ntimubatahura ah, hari ukuntu mutari ko murakorana hari icyo mu- kivuga ko cyo gufasha abakozi bo mu nzu bagiye mu ibarabara
oya ni ukuri ah, ku byerekeye ikibazo c'o- c'abakozi bo mu nzu ah, nk'uko ishyirahamwe rimwe rimwe riba rifite ibyo ritegekanya twebwe ntitwigeze twiyumvira gukora ku bye- gukorana n'abakozi bo mu nzu ariko jewe mu mashyirahamwe nakuriyemwo ndamwibiye ndamu- ngerageje kumu- ku- kumufasha kumwunganira cyangwa kumwohiyanta niko novuga ndazi ishyirahamwe ryitwa ah, association des enfants et jeunes travailleurs ryafashije cyane kuri aba bana badandaza udusashe mu ibarabara badandaza ibiyoba badandaza ibiki ku ku byerekeye ah, i- i- i- iba- abo- ibi- amateka yabo nibaza ngo arirondeye ngira bongera ico baba- ba- bamufasha naryo arikeneye yobariza muri opedeyo ndazi yuko benshi ariyo ba- ba- bahikiye bakorera sino twebwe ntitwi- ntitwigeze twinjira gukora kuri ico hama ku vyerekeye ivyo leopo ahejeje gushikiriza um, ndamushimiye cyane nibyo by'ukuri nicyo gituma natwe twiyumviriye gukora muri prevention novuga mu mu gukingira mu gukingira ah, kugira ngo abana ntibaze mu ibarabara nicyo gituma turiko turakore twanabasanze eh, iwabo mu buterere hari abana benshi bavayo baja mu ibarabara hama muri uko gukingira ibyo tugerageza gukora ni ibyo nacyo gituma tudakorera mu- mu- mu kigo ngo baharire bahongere- bongere baharare umwana arererwa mu muryango ariko nubwo biri uko nibaza yuko nkuko mwaje kumushikiriza eh, yarinze aja mu ibarabara ntitwoca tumuheba Eh, ni byiza yuko tugenda kuraba icyatumye aja mu ibarabara ni byiza yuko amashirahamwe yose ahaja aya yose babona ariko arakora agerageza gutora inyishu ku kibazo cu- cu- cy'uyo mwana kuko twakoze tuzi yuko umwana atari uw'umwe si uwo mubyeyi gusa ni uw'igihugu turamukeneye nicyo gituma tutoryama ngo tuvuge ngo amashirahamwe niyugare ngo umwana kuki aja mu ibarabara hama igihe yaje byiza ni kurwana yuko atagira icyo a- a- ahabera hama tukarwana ko asubira muhira kuko hari abakora gutyo ko asubira muhira akanahaguma ntagaruke mu ibarabara nayo ahandi ku ku byerekeye kuvuga ngo niho bigira ingeso mbi habanamba mu mashyirahamwe abantu bashyira hamwe ibyo bazi ibyo batazi bashyiramo ingufu nke n'ingufu nyinshi barahigira ntibahigira gusambura haba na mba yego murakoze Eh, ku kibazo yashikirije cyane cyane cyerekeye inyigisho kumbure ababyeyi bagomba guhabwa mu ku- mu bijyanye no kubyara ku rugero kugira ngo icyo kibazo ntikihabe nk'uko abibona mu buterere mukorera cyane cyane hari inyigisho muba muja mu ngo z'abantu canke ama- mu Mhm.
masantere mu mashyirahamwe mukaganira n'ababyeyi ba- b'abo bana ku bijyanye no kubyara ku rugero ku bijyanye no kwikingira in- in- imbyaro zi- batifutse Mm. yegome cyane Eh, nk'abo badamu tubwiye dukorana nabo abo babyeyi ijana na mirongo itanu baba bana ijana na mirongo itanu turagirana biga bariga ibitari bike bariga ku byerekeye kubyara ku rugero bariga ku byerekeye indwara zose zifatira mu bihimba by'irondoka kuko baba batazi n'ibyo bintu byerekeye ku- ku- kuri- ku- navuga kuri nita ku- ku- kugira imbyaro nkeyi hari ibyo baba batazi baba bafite ko amajambo babwi- babwigwa hajya mu ikaritsiye nyine ugasanga babwigwa ibitari byo bibaca imitima bakumva ko ari ibyo babazaniye ingorane badakeneye kugira ibyo bize nk'uko basanzwe bivugira nuko rero mu- mu- tu- turabicarika tukabigisha tukabaronderera abasanzwe babi- ba- ba- ba- bazobere muri ibyo by'izo nyigisho i- i- kanaka tuba twabateguriye kugira ngo batahava ba- baja mu byo kurondera amahera mu mirima gusa ngo imitima yabo ntituyitegure n'imitwe yabo ntituyitegure ni naho tuba tuzi duti twa- twubatse twi- twakuyemwo novuga ukutamenya ama turabaha n'icyo bakora baka- batwara muhira ariko kandi turiko turategura yuko ari ijana na mirongo itanu ni bakeyi uravye mm, ikibano baba barimwo ingene baba bangana turashaka gukorana n'andi mashirahamwe asanzwe abakorera iyo bari tubasabe twigishirize hamwe eh, dukurikirane nk'abana b'abakobwa baba bariko baragera mu zabukuru batangura cyangwa abantu berekana amafilimi ku bana ku murango ugasanga bariko berekana amafilime ahantu abana bagenda kuraba bata- batanasobanura n'ama- n'amafilime baraba ngo bakuremwo ayata- aya- ayadakwiriye kurabwa n'abana kuko ababyeyi baba bibereye mu byabo cyangwa ku byerekeye aba- aba- aba- ababyeyi usanga bicaye mu- mu nzoga babura kuja gukora ugasanga umwana ariko aregwa ni- n'iyo filime cyangwa ari mibarabara dufadikanije hamwe turiko turagerageza kwigishiriza no no- no- n'aho basanzwe babaye dusize kuza kubazana mu kigo ngo tubigishirizeho gusa ni ikintu gi- ki- kigoye si leta si ayo mashyirahamwe ni twese dutegerezwa kuja hamwe kuko tutagiye hamwe abo bana nibo nibo eh, ba- Barasinzikarira.
bamererwa nabi kandi bitugaruka ko twese yego radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka tumire amate turagaruka murakoze
itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka mirongo ibiri ijwi rya amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarukanye icyizere cyo kumviriza iradiyo inyuma y'amaradiyo yabivye amacakubiri n'ubwicanyi mu burundi no mu rwanda abarundi n'abanyarwanda bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika barabonye ko iyo radiyo yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
iradiyo ijwi rya amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye akarusho ikiganiro dusanga iri jambo cyabaye urubuga rw'ibyiyumviro bya bose mu myaka mirongo ibiri iheze
mbega imyaka mirongo ibiri iri imbere izoza niki mu kiganiro muri isanga muzobandanya kuronswa akaryo ko kumenya amakuru y'imvaho mu turere mubamwo abarinda ibihuha kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turi ko turaganira ku bijyanye n'amagara y'abantu cyane cyane ku magara y'abana bo mu ibarabara turi kumwe n'umutumire wacu manirambona cynthia ni um- umuy- umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ryihari- ryihaye gufasha urwaruka mu burundi united children burundi bw'uno munsi reka tubandanye twakira aba- abanywanyi biradijwi ry'amerika bifuza kubaza ibibazo n'ivyumviro ku bijanye n'urwaruka rwo mw'ibarabara jacques turi kumwe
ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'uwo mutumire ndongenda keje n'ijwi rya amerika Eh, muri iyo myaka igom- igomba ikize rema na twese turayikeje cyane cyane abarundi kuko hari ibikora dufashije bikomeye urakoze cyane rwose jacques ikibazo cyangwa icyiyumviro muri kino kiganiro
yego je bwa mbere nasanga amahemba azo mutumire eh, murabona yuko kugira habe abana bo mw'ibarabara ni uko kenshi haba hari ab- imiryango itishoboye canke ibikenye hanyuma nashaka ndabandi kibazo ca mbere nyakubahwa mutumire urabona ko kuva eh, kuva icenda na gatatu niho nohera kuko mbona ariho vyatanguye kuyangarira urabona kuva bisha ndade ko hati haba impunzi bamwe bakaja hanze abandi baka- bak- baka- bakideplasa bakaja kuba ahandi Eh, urabona neza yuko abana imiryango imwe yaciye itangura kutishobora no gutuma abana benshi baja baja mw'ibarabara none kubera ico ko mu burundi baca umugani bati imbere y'uko uti- y'uko uta isazi ubanza guta akanuka ubona vyogenda gute naho mwogera amashirahamwe kugira ngo abana bo mw'ibarabara bashobore kubura mu- mw'ibarabara bashobore kubaho mu burundi hari abantu bagifise bakiba mu makambi hari abantu bakirara ubusa hari abantu ba- bidashoboka ko bashobora gufasha iyo miryango vyogenda gute kugira ivyo bihere hanyuma kumbure eh, hariho eh, mwebwe mugira muvuga ko mufise amashirahamwe hari abantu benshi bagenda bakandikisha mu makungu bakabaha amahera ngo genda mufashe abana canke mukore ibi n'ibi mugabo waraba neza ugasanga amahera babahaye ntaco ariko arakora amakungu akibaza yuko amahera muba mwarose ari ayo gufasha abo bana mugabo mugaca mwikorera imigambi yanyu jewe ndabiso ndabikura kuko jewe mbi muyinga mugabo mpora ntemberera mu gisagara ca bujumbura mwumvishe ko nk'ibujumbura uno munsi bagi- bafashwe barya abantu baza gusaba abana biyerereza bo mwibarabara Eh, muba mufise nk'aho mwozoca mubashira ko mu gihe tuzi ko amahera mukoresha kenshi ari ayo babaha kugira ngo mu- mufashe abo bana mugabo tukaraba tugasanga nta kintu cicwa gikomeye muriko murarangura amakumbure intererano nayo nagira ndababa nagira nterere ni ukuri twasaba yuko nk'abantu bafise amashirahamwe ngaha mu burundi namwe bw'abanyamakuru mwoza muraraba kuko benshi hari abatoye amahera ah, ngo aje gukora ibi ugasanga bayakoresheje ibindi Eh, ndatanga nk'akarorero nk'ishyirahamwe rimwe ryo- ry'umuntu wo mu rugigi Eh, wasanga ariko arikorera ibindi kandi ico ico yavuze ko atari cyo ariko ararangura mwebwe mubona mwokora iki kugira ngo nk'aba ba- nk'abantu cyane nko mu gisagara ca bujumbura aho hari abantu benshi mushobore kubafasha mbega muba mufise abantu bangahe mu ntara zingahe mukorera hangana gute murakoze murakoze cyane jacques icyo ni ukubwira ni uko nkatwebwe abamenyeshamakuru eh, ntitujejwe amaperereza y'uburyo amashyirahamwe agenda arakora cyangwa akoresha amafaranga yabo ariko turabandanya tubatohoreza ah, uko dushoboye uko amashyirahamwe amwe amwe agenda arakora kumbure mwofashwa muri ubwo buryo reka twakire n'uwitwa felix eh, nawe nyine ashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro felix turi kumwe alo felix
alo amahoro neza amahoro felix
yego murakomeye yego tura- turashima namwe
Tu- turakenguruka uko umwanya urengaye umusagonda make cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, ni icyiyumviro nagomba nshikirize uriko uraraba ubuzima abana babayemwo cyane cyane ngaha mu burundi na cyane cyane mu bisagara ni ibintu novuga yuko bibabaje ahandi bigatera ubwoba kuko wiyumviye kazoza kejo kugwaruka kuko urashobora kubona ntanze nk'akarorero nk'abana b'abigeme nko mu gisagara ngaha i bujumbura n'ahatari benshi n'aha bumwe ni ikibazo ku gihugu hari nk'umwana w'umwigeme ashobora kuva ruguru ugasanga ajya gukora akazi ko mu nzu ngaha i bujumbura
F- felix felix yaravuye ku murongo reka duhe umwanya manirambona mu majambo make cyane two turaja ku musozi w'ikiganiro mushire ikibazo cya jacques cyerekeye ibibazo bihari bi- byotorega umuti gute Ah, uburyo mufise mugerageza kubukoresha gute kugira ngo ivyo mwiyemeje gukora mushobore kubikora
murakoze cyane Eh, ntumvise ko jacques yadukariye ariko nk'uko abivuga ah, nibyo abantu benshi baribaza bati hari amashyirahamwe menshi ajejwe gufasha abana ariko tuguma tubona igitigiri cyiyongera ariko by'ukuri eh, twe twarabajije ejo bundi buhoro buhoro muri unicef baratubwira bati mwibarabara abana bari bahari ejo bundi si bo bahari ubu uye ibiharuro ntatse kuri uno mwanya ariko abari bahari mwibarabara si bo bahari uyu munsi kumbure ba- ba- barakuze uno munsi ni aba- ni ababyutse dorari yakira abana bo akanya mwibarabara.
katubanye gato cyane Hama, akanya katubanye gato murantunga ariko turabashimiye cyane rwose manirambona cynthia mu kiganiro mwa- mwitabye uno munsi ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi murakoze cyane